hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be small thing o oh. hmm today video na about Iba Gani Adams and wasiwa in Ayinde and Sunday Igboho my people no be small tin o wasiu ayinde don go release music for sunday igboho wey be say e praise sunday igboho no be small tin o praise wey be say ever since sunday igboho don start dis oduduwa matter. we never see wasiu ayinde to come praise sunday igboho and recently sunday wasiu ayinde come praise sunday igboho wey be say no be small tin o hmm if sunday Igboho sef dey there wen e dey sing di song all the money wey sunday Igboho get for pocket e dey to pour am for im head because he sing am no be small tin o oh, my people, hmm a lot of people come dey reason say why be say when gani dance and sunday Igboho can't get misunderstanding na im wasiu ayinde con go release this song why wasiu ayinde no release di song since all this day wey be say sunday Igboho wey be say e dey fight fulani wey be say e dey fight say make fulani comot for yoruba land wey be say e dey talk say make yoruba pipo stand on dia all di time wey be say sunday go go pursue fulani comot for ibarapa why wasi ayinde no sing dis song why be say wasi ayinde come go sing dis song wey be say gani adams and sunday gboni quarrel pipo come dey tok say abi iba gani adams offend wasi ayinde abi iba gani adams offend wasi ayinde or Wasan wasayinde get a bag Gani Adams for belle before na make e come go release dis song because dis song eh if Iba Gani Adams hear dis song my people, i no sure say Iba Gani Adams go fit sleep oh e go just dey roll for bed because dis song wey wasayinde sing so eh na parable song oh, and di parable hmm no be because of fulani say Wasan say sunday gboo dey fight fulani no be make dis no be make Wasan dey release dis song for sunday gboo i think now because of this gani adams because a lot of people tok say because of iba gani adams because e be like say iba gani adams and wasainde get issue say wasainde he get iba gani adams on mind Now im make wen sunday igboho and iba gani adams come quarrel Now he come use the opportunity to come outside to come praise sunday igboho When we say the song sef if sunday igboho sef hear the song all sunday bank account money go finish show oh my people. no be smart tin o oh and if Iba Gani Adams hear this song no be small gbege o Iba Gani Adams go see come outside to control. another word go miss Sunday Igboho because e go dey feel say he will be Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò for Yorùbá land They no dey praise am like this. sunday igbo wey be say no get any shift tight tonight. They can't come dey praise like this. no be smart, you know. and this song wey wasan they sing now you don't use am take cause gbege hmm no be smart, you know. You don't use am take cause another big gbege anoda big wahala wey be say you won't give ibagani adams sleepless nights. You won't give am sleepless nights. We be say hmm if ibagani adams can't hear this song go say ah and a lot of people they talk say me sunday igbo They very very careful He e say becos saying they just wan use am to take fight ibagani adams say e wan just use am to take get to ibagani adams make ibagani adams for feel for body say no be better praise be this one o becos wen sunday gboo they fight normal fight he no come praise sunday gboo make e release song for am Now when ibagani adams and sunday gboo come quarrel na e come just come outside Can't they sing Can't they throw away you know come dey throway the music for ground they make different parable wey we say the parable sef even if fulani hear the song sef hmm, they go really know say no be fulani They talk to e just put fulani inside people talk say by poop, he just put fulani inside but e be person wey they talk to don't know himself my people no be smart, you know. my people make i leave una make una go lis to the song wey we say wasiu they sing for sunday boo wey be say use am take take to take pepper ibagani adams my people, my people. make i leave una make una go lis ten to the song May no be like say na only me lis ten to the song and decided to come dey talk for here my people. make una go hear the song my people. and make una let me know wetin una think for the comment section my people. ó oh, tani tó ń bínú bá wà lójú o. Sunday fẹ́ orí ọ̀pọ̀ dọ̀pọ̀ ọ̀la. Àníyàmọ̀ tẹ́ ń wù o. Sunday bó bá jẹ́ tiẹ̀ làwọn ẹni nìyẹn ń bá kiri. Òfò lọ́ máa mú bọ̀ lọ́la láwùrà. Àyàfi tó bá bẹ̀rù láburú sí wọn. ọmọdé yẹn mọ tó bá jẹ́ tiẹ̀ làwọn fúlàní ń bá kiri òfò ká máa mú bọ̀ lọ́la láwùrán tó bá gbé ọ̀la burú sí wọn. ọmọdé yẹn mọ sẹ́lẹ̀ mi ó abàyàn mi ó bàbá náà mi ìgbò òòṣà akọni fún gbogbo Yorùbá pátápátá.